beautiful nollywood actress wey dem dey call am iyabo ojo don threa ten goldmine tv ceo over one post wey be say e allegedly say im get affair wit dino melaye my pipo my pipo na welcome to Morning gist tv i greet una according to una time how una dey yes oh my pipo beautiful nollywood actress wey dem dey call am iyabo ojo don come out o don blow hot e don threa ten o e don raise fire and soon. e say no way o im go must deal with di ceo of Gold eh, goldmine tv sake of say e post say yan and dino melaye dem bin don run things before my pipo my pipo una know say eh, eh, gist lover don drag dino melaye like i better pass my neighbor generator few days ago say im dey run things with uh, one um, popular skit maker yes that one dem still dey judge that matter even dino melaye don come out to come tell gist lover say dem get twenty four hour im just give dem four hour to apologize. if not dem go hear from am so a lot of people don dey even dey fear say ah gist lover dino melaye get the money o oh. if he wan really fight you he go fight you den dis lover come dey laugh This lover come dey even dey post more embarrassing stuff about dino melaye now as if that one no reach imagine iyabo ojo una know say iyabo ojo god don do am for am the god wey dey answer right by fire don answer by fire by force don give iyabo ojo person wen e be say e want to marry am wey e be say iyabo ojo don get man wen e be say him pray for god come bless am with one polo when be say two of them, dey plan say they go still marry The relationship still dey catch them like another thing. na im god my tv just go dey root out things of the past my people. na know say everybody get past na the truth be that everybody get past iyabo ojo get her past now iyabo ojo na don vex but come to think of it true true iyabo ojo and Dinomelai, they have something in the past. But for me, I feel say it's very, very uncalled for. Uh-huh. Everybody get past. Why would this gold Goldmine TV go, go post that nonsense post? Not be even only um, Iyabo Ojo right to oh. say the people, all the women wey be say they don uh, run things with Dino Melaye publisher. So the uh, the thing no go down well with uh, Iyabo Ojo because a lot of people don even come react say no no no no this thing na killer of joy una know say iyabo ojo e bin don marry before the husband with am no be small suffer she suffer for the marriage at the end of the day the whole thing no work out before god come help am she come struggle struggle reach the level where she dey so so now wey be say im don see person wen e be say two of dem dey do things together When e be say e dey interested in her when e be say e wan marry am because before we think say na dino melaye na im be the person wey be say e go marry am because That time na so rumour dem dey carry rumour say ah dino melayo don engage to iyabo ojo dis dis before you know all those dem omoboti all those one dey come kolobi dino dino melayo take iyabo ojo come dey live her life dey go jejeje and royally o oh. now wey be say god don bless am with this polo this igbo man this igbo man wey be say he and iyabo ojo dem dey run things ah obi eh, eh, iyabo ojo dey call am obi in fact iyabo ojo is in love is in love with this man He no want anything. wey be say e go stop am from say ah he and this man not dey iyabo just say him just dey dey dey dey gbagan na dem draw im ten tion say ah iyabo na your matter na gold mine tv don dey take dey cruise dey catch cruise o cha iyabo just say im heart just me. gbagan only for her to go see the thing di tin is in fact eh my people no be small thing o some of all these actress wey be say um, The Ojo come say e come call the Otumba Sisan Rufai na be the owner of the na be the CEO of this um, gold mine TV say you F bastard you better call your animal together before I start with you dirty pig like you you don't throw stone because you are F in a glass house my people some kind word wey be say Iyabo Ojo use inside this matter no be small fire and brimstone o oh. so some kind people come dey react say even toye abraham come say ah on this, on this, i support you cos i was pissed up too rubbish always want to ruin some somebody happiness na so na uh, eh, many many people react to even nkechi eh, blessing that is nkechi blessing come say as in very nonsense platform called goldmine always posting trash so but as me and I dey talk now e be like say ah, as um, iyabo don already rain fire and brimstone the gold mine tv dem don take down the post because as a matter of fact as a matter of fact and oil oh and vegetable all join this whole post when e be say gold mine tv go bring go dey root out iyabo ojo past na trouble na im dem dey take am fine na trouble because dem no suppose to go dey publish dat kain thing, so iyabo ojo na don threa ten o and una know iyabo ojo eh iyabo ojo im im rice dem no dey use one cup take measure am o dem no dey use cup take dey measure iyabo ojo rice o wen iyabo go start now eh people go say iyabo ojo don start o yanga dey sleep trouble dey go wake am una dey see am so so another person come say um what is the were instagram account eh you dey see am so some people say they won't go start to dey report the the the instagram account because they feel say iyabo ojo dey her own jejeje na the gold mine tv na dem go dey find her her trouble somebody say e be like say i go come back to comment section soon another person say such a nonsense and irrelevant post Their their their honestly give give them wetin dem come for okay so somebody dey advise say make Iyabo Ojo take the matter very very serious so that they go deal with gold mine tv say because i mean how person go just dey dey dey e go just go post some kind things about person nobody wey be say na as a matter of fact as a matter of fact nobody wey be say e no get past everybody get past but this post is uncalled for we know say dino dey trend and as dino dey trend some people want to use that dino take eh, cash cruise But going to drag Yabojo for this matter, I mean, it's a sign of disrespect. And Yabojo get every right to be hungry and she can she can sue this uh, gold mine boss. She, she can sue him. So now, so the thing just be oh. My people, this Nigeria now so the whole thing be oh. Everybody they hustle. Some people go want to use some people take cruise and they don't go reason the report wey be said that they give the impact when you e go get to the person when e be said that they drag in name they know the reason and their owner make they just they post post make their comments make their view and the rest which is very very bad all right my people this is boring gist tv in case you never subscribe to this channel I abeg make you hit the subscribe button I do.